ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda turavugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mwiriwe neza se muri kumwe na thomas kamirindi mu kanya ni ikiganiro muri isanga ku kibazo cy'ababyeyi babuze abana babo kuva muri jenoside n'intambara byabaye mu rwanda ni mu kanya rero mu kiganiro muri isanga ariko mureke frederic nkundikije abanza tunyure muri make amakuru yo mu burundi fred wiriwe neza Eh, mwiriwe neza thomas mwiriwe neza nshuti mwese muteramanye n'iradiyo nk'ijwi ry'amerika nshamake y'amakuru avugwa mu burundi Eh, ya makuru tuyatanguye ku nkuru yatangajwe eh, n'inama nshingamateka eh, yo mu bihugu byo muri afurika mu museruko aho uyu munsi kuwa kane iyo nama yo muri afurika yo mu museruko yera bibutse igandagurwa ry'umwe muri bo umuhisi hafsa mosi umurundikazi yagandaguwe n'abantu bitwaje ibigwanisho ari mu Burundi mu ndwi iheze hafsa mosi yagandaguwe ku igenekezo rya cumi na gatatu ry'ukwezi kw'indwi ageze hafi muhiriwe kumutanga igihe bariko baribuka muhisi hafsa mosi abashingamateka barimwo mike sebahu uh, w'umuganda bahisemwo kuninahaza ubuzima bwiwe aho kumugandarira sebahu yagize ati sindiko ndarira ahubwo ndiko mpimbaza ubuzima bwiwe hamwe n'ibintu byinshi yashoboye kurangura naho yagiye kare ati yarakoze yitanga ararungwa- ararangura amabanga yiwe neza y'umushikiranganji umenyesha amakuru hamwe n'amabanga y'umushingamateka mu karere ka afurika yo mu buseruko sebahu yavuze kandi ko muhisi hafsa mosi yaranguye neza amabanga yiwe y'umutetsi aserukira igihugu ciwe kandi ngo yabikoranye ubwira n'umunezero yamana naho bitari byoroshe mu ngingo kandi abo bashingamateka bo mu bihugu byo muri afurika mu buseruko bagiye gufata ngo harimwo ingingo yo gushinga ikigo citiriwe hafsa mosi mu gifaransa bita fondation hafsa mosi kugira ngo bazogume bibuka iragi ryiwe ayandi makuru avugwa mu Burundi banki nkuru y'igihugu cy'u Burundi imenyesha ko ibihano bikomeye bigiye gufatirwa abantu bavunja amafaranga ku rugero rw'umurengera ruhushanije n'urwo iyo banki turi kumwe na mugenzi wacu Eloge wirika neza akurikiranye inkuru Eloge mu makuru umaze iminsi udushikiriza birigaragaza ko hari ubukene bw'amafaranga y'agaciro muri iki gihe mu Burundi iyo ngingo y'ibihano bishobora gufatirwa abavunja amafaranga ku rugero ruri hejuru ishobora gutorera inyishu icyo kibazo
twibaza ko ngira ngo ishobora gutorera umuti icyo kibazo kuko banki nkuru yo ivuga ko mu bisanzwe naho ubukene bw'amafaranga y'agaciro buhari buza bwunyugwa n'aba bacuruza amafaranga mu cyo twita bihodo shanje kuko baheza bakayadandaza umurengera gutyo bigatuma ifaranga ry'u Burundi ritakaza agaciro ubutunzi nabwo bugatosekara umuyobozi w'ibanki nkuru ya repubulika jean ciza akaba icyo gituma yayisubiye gukoranya aba basanzwe bakora aka kazi abibutsa yuko urudandazwa rwabo rudasanzwe kuko rubush- rushobora gutuma ubutunzi bw'igihugu buhamererwa nabi ariko rero abagirizwa bavuga bati nyabuna brb twebwe iraturenganya kuko amafaranga ntayikiduha yatubujije no kuja kuyatora mu mabanki y'abikorera utwabo le banki commerciale ati kandi hari ikindi kintu gikomeye ni uko hari abantu badandaza amafaranga mu rufuri aho bita kuri marché noir bakorera mu ibarabara bagakorera mu masoko bagakorera mu mamangazini ariko abo brb ntije kubacungera atabo rero nibo bategerezwa kubanza gukurwa mu nzira kugira ngo twebwe dukore natwe ibyo twiyemeje bati kuko nta muntu azoba azi ko ava iwawe aronka amafaranga ku bihumbi bibiri ku idolari imwe ni ku bihumbi bibiri n'amajana indwi cyangwa arenga ngo wowe umubwire cya giciro cya berbe cy'igihumbi kimwe amajana atandatu na mirongo irindwi ngo aheze yemere kuyakugurira aha Nani- rero inzego zitari nke zari zatumiwe mu nama yakoranijwe eh, ni banki nkuru ya repubulika yayihamagariyemo abadandaza amafaranga harimo igipolisi harimo abajejwe iperereza umuyobozi cegera c'umuyobozi mukuru w'igipolisi yemeje yuko iki gikorwa co kurondera no gutuza abadandaza amafaranga mu rufuri kigiye gukorwa nk'uko eh, hatujijwe abantu badandariza mu mabarabara ivyamwa n'ibindi bigatuma eh, ngo abasanzwe bariha amatagisi bafite amazu bapanze baheza bagakora bahomba nuko ibintu vyifashe ariko ibanki nkuru y'igihugu ivuga ko igiye gufata ingingo zikabije atari bimwe bya kera eh, kuko kera ngo babatangisha nk'ihadabu ry'amafaranga urakoze y'umugeni eloge ugasanga ubandanye bakibayaronka.
uduteguriye nkuru turagutera akamo mu masaha ari imbere urakoze
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda frederic na eloge murakoze kuri aya makuru muri isanga mu rwanda hari ababyeyi bayobewe irengero ry'abana babo kubera intambara na jenoside kugeza n'ubu baracyashakisha bahora bizeye kuzamenya irengero ryabo kuko kuburana n'uwawe by'umwihariko umwana wawe ntumenye irengero rye ni intimba idashira ku mutima nyamara iyi ni imwe mu ngaruka zitazwi u rwanda rwasigiwe n'intambara na jenoside kubera izi mpamvu umwe mu bafite iyi ntimba idashira umutegarugori beatrice mukamurindwa yatangije umuryango witwa ijwi ry'umubyeyi utihebye cri du coeur d'une mère qui espère ccmes mu magambo ahinnye y'igifaransa niwe rero mutumire w'uyu munsi niwe tuganira ku ntimba z'ababyeyi baburanye n'abana babo kugeza n'ubu ngubu ndizera yuko ikindi gihe kizagera maze tukabona n'abana nabo babuze ababyeyi babo nabo bakasangira n'abandi intimba yabo ariko n'ibyiringiro byabo maze rero ntabatindiye nagira ngo inosenti uri kumfasha muri iki kiganiro atuzanire umushyitsi w'iki kiganiro beatrice mukamurindwa beatrice mukamurindwa muraho murakomeye
muraho neza thomas muraho mumeze mute
turaho turashima imana niko imana ihahimbazwe rwose nikose iki gitekerezo cyakujemo gute cyo gushinga uyu muryango ijwi ry'umubyeyi utihebye
yewe ntabwo navuga ngo nabigize n'igitekerezo kuko bifata nk'aho ari ubutumwa bw'imana nakomeje gushakisha abana banjye nkubita hirya nkubita hino nta hantu ntageze ariko kugeza ubwo aho najyaga hose numvaga ntabana inkuru y'aho bari ndibuhavane nibura inkuru y'uko byabagendekeye kugeza rero ubwo naje kugera aho ngenda amenya ko hariho abana bakekwaga ko bapfuye bagenda bagaruka ngerageza guhura nabo kuko nanjye nari mfite amatsiko yo kumenya ukuntu umuntu ashobora kumara imyaka ba mbere batangiye kuboneka hashize imyaka cumi n'umwe numva numva ukuntu iyo myaka yose bayimaze mbanza kubonana nabo bampa ubuhamya bwawo ariko burundu burundu njya kumva uwo muhamagaro wo gutangiza igikorwa cyo guhuza abantu bose baburanye n'ababo byaturutse ku mwana w'umukobwa wari uri hariya ku nyundo muri oruferina ku nyundo hahoze ari muri gisenyi umubyeyi hano i kigali ubwo rero umubyeyi we nyine nk'uko nguko muri rusange abantu baba bumva bati ubwo uko byagenze utabonye n'uko buriya byarangiye nibaza ko nawe yagiye muri icyo kintu cyo kwibaza ko byarangiye nyuma nahuye nawe twaraganiriye dufite umwanya nyuma twaza kubigarukaho ariko umwana mubona hashize imyaka cumi n'itandatu n'igice ari ku nyundo ari hano i kigali urumva ko ni ikintu kiremereye kubona umubyeyi we atirerera umwana kandi akiriho kandi atari nakubiye ariko beatrice aho ngaho kugira ngo dusobanurire abatwumva wabuze abana batatu n'abisenge neza babiri na n'ubu ntabwo uramenya irengero ry'abo bana uko ari batanu
ntabwo nta na busa rwose ntawe umbwira ngo barapfuye ntawe umbwira ngo bariho nta kandi ntacyo ntakoze nagiye ahantu nagenze ingendo nyinshi agacaca nagiyemo nta kintu ntakoze ariko kugeza ubu nta gakuru na busa nari ntamenya
hanyuma se wowe ku giti cyawe iyo ntimbura uyifite yo gukomeza gushakisha abana bawe hari abana muri uko kutangiza uyu muryango ni n'umushinga uko muremure ijwi ry'umubyeyi utihebye hari abana washoboye kubonera ababyeyi hari ababyeyi washoboye kubonera abana bose bakiriho
yewe nubwo tumaze igihe dutangiye ariko duhura n'imbogamizi y'uko mu by'ukuri bisa nk'aho mbivuze mu gifaransa nta muntu udufata woferiye ni bake cyane abantu bose ubona basa nk'abashaka kwemera kwemeza ko ubwo byarangiye usibye ko muri iyi minsi dufitemo abana n'ababyeyi umwe akeka ashobora kuba ari umwana wanjye yashobora kuba ari data cyangwa ari mama ariko urumva ni ibintu nkora rimwe na rimwe gake gake ubundi mama bubirigi iyo nabashije kuza rero nibwo ngerageza kugira umuvuduko nkashaka ibyo nkora tumaze kugira abana bari hejuru ya mirongo itanu abenshi ni abatazi inkomoko zabo bari bakiri batoya igihe cya jenoside batazi n'amazina yabo naho ababyeyi be rwose baracecetse barwimyeho bafite ikintu cy'u- iyo ntimba harimo abatanze ubuhamya bayivanga no n'ipfunwe ryo gutinya ko bakwitwa abasazi mu kujya kwizera ibintu bisa nk'aho bidashoboka muri icyo kibazo cyo kwitwa abasazi nawe hari ibintu bikubaho byo kugenda muri uko gushakisha abana bawe ugahura n'umwana ushobora kuba angana n'uwawe ugakeka ko ari uwawe ukamwitegereza
oya kugeza ubu ngubu nta ntabwo birambaho Ah, ariko rero mu nzira umuntu agenda si ukuvuga ngo ngiye gushakisha no mu buzima busanzwe ngiyo ngiyo mu bubirigi uyu muntu aba- ashobora guhita ukabona eh, igihagararo akantu gatoya kakakubitamo uga- ugahita nyine usa nk'ukangutse kuko usa nk'ugiye mu nzozi ugakanguka ukibuka uti "Eh, ntabwo ari byo ntawe uhari mm, ariko mu buzima bwa buri munsi ho ntushobora ku- kurara uta- utabatekerejeho utibajije uti ese ko ubu ngubu ndiye warariye utibajije uti ese ubu ngubu ko nduzi nivuje iyo arwaye bimugendekera gute mm, wahura n'umwana bahohotera mu mihanda bene bazaba mayibobo uti genda n'uwanjye aho ari yabaye mayibobo ntafite kirengera bino nk'ibi mm. umutegarugori beatrice mukamurindwa yatangije umuryango witwa ijwi ry'umubyeyi utihebye ni ukuvuga umuryango ufite imwe mu nshingano zayo zo gushakisha abana n'ababyeyi batatanye baburanye batazi ko banakiriho kuva mu ntambara na jenoside byabaye mu rwanda maze rero beatrice muri iki kiganiro ni icy'abantu basanzwe mu kwiganirira uwa mbere dufite kuri telefone ni emmanuel emmanuel wiriwe neza
mwiriwe cyane hari igitekerezo cyangwa ikibazo ufitiye umutegarugori mukamurindwa
Eh, mukamurirwa ndabanza kumushimira cyane mubwira ngo imana imuhe umugisha Mhm.
natwe hano i kigali mm, twumvise icyo- uwo mushinga w'ijwi ry'umubyeyi utihebye twumva ari bwo bwa mbere tuwumvishe Mm.
ariko numvishe mwishimiye cyane ahubwo nagira ngo muba- mubaze utubazo dukeya cyane Mhm.
mbese uyu mushinga wa- yaba yarawandikishije muri leta ku buryo waba uzwi kuko ndumva njye ari ubwa mbere mwumvishe Mm.
ikindi namugira ngo mubaze ya- aho amaze kuwushyiraho havuze ijambo rivuga ngo bamaze kubona abarenga mirongo itanu Mhm.
tubwire ingamba ziri gufatwa ku buryo bige- byagera ahantu hose kuko ndumva icyo ni ikintu cyagakwiye kuba ki- kinakorwa ahubwo na leta kigashyirwamo imbaraga Mm.
A- Yewe.
a- ansobanurire niba leta yaba imushyigikiye cyangwa ari ibintu bye we yishyiriyeho nk'uko yahera bivuga ngo ndumva ari nk'imana ari gukoreramo ni umugisha Mm.
muri yego abo- yenda tubwire muri abo yongera am- ambwire muri abo bana muri abo bana amaze kubona hari ababa barabonanye n'ababyeyi babo atubwire naho atubwire naho uwo mushinga ukorera ku buryo umuntu ashaka nko kugira ngo abonane n'umubyeyi we ah, ya- yahagana cyangwa abonye nk'umwana wabuze umubyeyi we yahagana adusobanurire muri make murakoze ndi i kigali mu rwanda igikondo emmanuel urakoze nawe
nawe murakoze beatrice utu tubazo twa emmanuel se wadusubiza gute
yego arakoze Emmanuel eh, umushinga twarawandikishije ubu dufite ubuzima gatozi
Mhm.
ntabwo watangira ibintu nk'ibi ngibi cyane cyane bi- bishamikiye ku bibazo bya jenoside si nk'uko umuntu atangiza butike ugomba kubanza ukabyandikisha bakakwemerera Mm.
Eh, ni- uwo mushinga waranditswe rwose Mm.
hanyuma rero muri iryo bazo ryo kumenya niba hari abana barabonanye n'ababyeyi nubwo avuga ati "Na- nanjye sinari nkuzi kandi mbi kigali icyo kibazo nyine cy'uko ubwo itangazamakuru ritangiye ku- kutwumva no kwemera kudufasha kuko hari ibiganiro bimaze iminsi bitambuka Mhm.
abo bana bakivugira bakabumva bavuga Mm.
ko bakeneye kumenya iwabo ko bakeneye kumenya iki abafite utumenyetso utu n'utu bibuka duke duke bakatuvuga kug- kugira ngo bibashe kumenyekana nabo ubundi twe dukora nta nkunga n'iyi na ntoya ubugira neza bw'abantu bamwe na bamwe nko guhereza ijana ndavuga mu mayero mirongo itanu makumyabiri se gurisha bike se udukarite mbanino ariko iby'inkunga nyankunga yo kuvuga ngo wakora ibikorwa birambuye byo kumenyekanisha umushinga ntiturabigeraho Mm.
ariko turagerageza gahoro gahoro twerekana filime nini irimo ubuhamya bw'abo bana bari barabuze bakongera bakaboneka kugira ngo abantu babashe kubyibonera uko byagenze Mhm.
nabyo kugeza ubu tugenda tubifashwamo no- n'ubuterankunga navuga nka nk'ikigo cya santire iriba cyemera kutu- kudufasha mu kwerekana ayo mashusho bino ntituragira materiyeri yacu yo kubyikorera ntituragira ubushobozi buhagije bwo kuvuga ngo igihe cyose twabitanga twabona ayo gukodesha Mm.
ubwo rero ahubwo manuel namutumirira kuzaza ejo mu kigo cya- cy'urubyiruko cya kimisagara iyo filime akayireba n'abandi batwumva bakaza bakayireba bakabona ikibazo uko giteye ufite ibibazo bindi bi- bishamikiye kuri iyo filime aka- nawe akabitubaza andiregite tukaba tumure- turebana Mm.
Eh, ubundi rero nyine ubwo hari abana bamwe nk'uko nabivuze mu mu kanya gashize bavuga bati uyu nguyu ashobora kuba ari mama dufite nk'abana babiri bahuriye ku mubyeyi umwe bavuga bati ugewe nkurikije ibyo uyu mubyeyi yavuze ko uko ba- twatanduka- yatandukanye n'umwana amasirino nari mfite ndumva ari byewe Mm.
ubwo rero ni ukuvuga ngo muri ibyo byose dukora bituma ibintu bitinda ubundi dukeneye ubu- uburyo bwo kubasha ku- kubanza gukora imirimo yi- sinzi niba nabyita iperereza ariko kugira ngo nibinashoboka ko bijya muri muri data ya adn ariko ubu nawe yabanje kumenya ibimenyetso by'ifatiro mm, niba bihagije kugira ngo umuntu abe yavuga ati uyu nguyu ashobora kuba uri- kuba ari uyu uyu nguyu koko dufite rero n'undi mubyeyi nawe uherutse kumva ikiganiro Mhm.
aravuga ati uwo mwana ni uwanjye umubyeyi twagiye kumureba turaganira ariko turacyashakisha uburyo twa- twakwegeranya ibimenyetso bihagije kugira ngo tubashe ku- kuvuga koko bututi birashoboka ko uyu mwana yaba ari n'ubu ntabwo Mm.
n'umwana dushobora kubimubwira ko ni ni ugu- ni ugutera ibikomere bitazi neza icyo biri butange Mm.
byose ni ibintu umuntu agendamo gahoro ariko n'ubushobozi bukeya muri ubwo bushobozi bukeya nimba nakurikiye neza kugeza ubu ngubu nta hantu umuryango ijwi ry'umubyeyi utihebye kugeza ubu ngubu nta hantu hafatika mukorera
oya ntabwo baguha ibyangombwa udafite aho ukorera eee Eh, eh, icyicaro cyacu kiri ubundi ku nyundo eee ariko mm, biro doriyezo iri hano i kigali i remera usibye ko tugiye kwimukira ku gisozi aha
Eh, naho ubundi na- kugira ngo baguhe ibyangombwa bagomba kuza kubanza bakareba niba ari ibintu bi- bifatika cyangwa niba ari ubutekamutwe niba ufite ibyangombwa bihagije bituma koko wa- watangiza ikintu nk'icyo ngicyo impamvu ni uko emmanuel avuga ati umuryango ukorera hehe noneho rero hamubwire neza n'abandi bahumvireho
Mu- guhera mu ubundi dukorera hano kuri godiyari ariko nibyo- nk'uko nababwiraga tugiye kuhimuka Mhm.
guhera ku tariki ya mbere z'ukwa munani tuzaba turi ku gisozi Mhm.
ni ukuvuga uzamutse hejuru haruguru y'urwibutso yego ura- ura- hafi ya kafe ya ya gisozi Oh, ahantu wahoze akagari ka ruhango aba- abazi kigali ba- ntabwo nta mayobera ahari kuri Eh.
ya muhanda wa kaburimbo eee ku gisozi
Mm.
ye ariko ubu ngubu kugeza ubu ngubu nta mukozi urahagera muracyari i remera
turacyari i remera ye radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira n'umutegarugori beatrice mukamurindwa watangije umuryango witwa ijwi ry'umubyeyi utihebye kubera abana n'ababyeyi batatanye bakaba batazi irengero ryabo kubera intambara na jenoside byo mu rwanda kuri telefone dufite na anselme anselme wiriwe neza
amahoro akabazo kawe
amahoro yego kubaza akabazo kawe
ahubwo nagomba gushyigikira iryo shyirahamwe yego ry'uwo mupfasoni yiyumviye gushinga mu rwanda Mm, ariko ariko rero ntabwo ari mu rwanda gusa mm, no mu burundi haraciye amabi menshi ni ukuri nk'akarorero isoko ry'ahantu bita mu kibyuka mm, ryaguyemo urwaruka rwinshi ndetse n'abakuze kubera ryararashwe ni ukuvuga nk'urase mu isoko si ukuvuga ko arasa uwukuze n'umwana araganirana nabo n'akarore ahubwo mu burundi abakwiye gukorana n'abandi ibihugu bigenda bicamo intambara abana barahohoterwa cyane ukubera umwana umubyeyi naho yopfa afise inda y'umwana burya haba hapfuye umwana n'aba atari ataba yari bwaje ku isi ngo aboneke ni ukuvuga ko nakorane n'abandi nyene mu bihugu habamo intambara kugira ngo a- ayo mashyirahamwe azaragwirizwa babone ko ababyeyi bitayeho abana ye reka na Anselme kare nibo bakora cyane ye Anselme murakoze Icyifuzo canje cyari ico.
ye noneho mbere y'uko dusubiza ijambo umutumire reka duhamagare na samuson nawe abaza akabazo ke noneho abasubirize rimwe samuson wiriwe neza
yiriwe akabazo kawe
akabazo kanje Mm,
kuri ubu, iryo jwi ry'umuv- ry'umubyeyi ndabyumva ariko imyaka ibaye myinshi mm, ndagomba kubaza yimba abo bana babatora mu gihugu cy'u rwanda gusa cyangwa babatora ahandi
ye samuson urakoze
murakoze namwe ye beatrice anselme rero na samusoni basubize
yego icyo nabwira nserime ni uko ubundi dutangiza umushinga na nk'uko nabivuze ngitangira nari maze kuzenguruka ahantu henshi harimo n'ibihugu by'amahanga ngenda amenya amakuru y'ukuntu abantu bagiye batatana batatana ndibuka ndi brazaville umukozi wa croix rouge yarambwiye ati "Eh, ntabwo ari mu rwanda gusa ati natwe hano habaye intambara tugasanga abana baratatanye bari hirya hino bati nko muri karitsiye niba yabyitaga muri fite ukaba uzi ucuriye umwana uri muri ruriya rugo ntabwo ari uwabo ariko ukanga ibintu byo kwiteranya ukanga ibintu byo kuvuga ngo ikintu cyiza ku buryo rero ntangiza maze gufata icyemezo cyo kubitangira nari nzi neza ko n'ubundi amaherezo ari uko twa- mu rwanda icyo nifuzaga ni uko byabanza bikamenyekana aho ikibazo cyahagurutse cyatumye mbitangira bikamenyekana nkaba nkaba- nsa nk'aho mvuga ni mu rwanda ikibazo barakizi abanyarwanda bari amemu yo kuki- yo kugifata bakaki- bakagikemura kugifata sharije noneho nkagenda ngana mu bihugu duhana imbibi porogiresive umuntu akagenda agera kure kuko no muri abo bana dufite batanga ubuhamya dufitemo babiri bavuye i burundi Mhm.
bari barazimiriye mu miryango ariko ari dufitemo babiri abanyarwanda bavuye muri congo yego yego rero ni ni ikintu kiri aho gusa kirindiriye imbaraga zihagije kugira ngo kibashe koko ku- gukora bi- bihagije bikwiye Mm, naho ubundi numvaga nzakurikizaho nk'i Burundi kuko batubwira ko hagezeyo abana b'abanyarwanda benshi gusa muri iyi minsi naho hariho ibibazo mm, ariko n'utajya i Burundi yajya n'ahandi barahari hirya no hino nkeka Mm.
ko n'abandi haramutse hari ukiriho ataba ari mu rwanda kuko ubundi bari bakuru
kugeza ubu ngubu rero ahanini ahanini mushakishiriza mu rwanda gusa
Ntituraga- no- mu by'ukuri ntabwo navuga ngo turashakisha turiho turimenyekanisha mu rwanda Mm, nk'ubu ndiho ndizera ko iki kiganiro ubwo abantu bacyumvise mm, abafite icyo kibazo baraza bakubwira bati "Mm, twagira ngo natwe dushyire kuri lisa y'abamushakishiriza mhm, noneho kuko usanga nk'abaterankunga niyo muntu muri komisiyo y'abana nigeze kubonana na na perezida wayo ngo se ubundi ngo abo bana ni bangahe none njye nabimenya gute icyo nzi ni uko numva entiti voma ko bahari mm, ariko gisa igihe bamenya ngo ni bangahe mhm.
aturangira icyo gihe muri statisitike ngo tujye kubabaza hari ngo recherche zigeze gukorwa za sansoma tujyayo dusanga eh, zarakozwe ariko byari ukureba ngo abantu bari mu ngo za- zitari i- iwabo ikompiri n'abashyitsi baharaye ariko bafite ahandi batuye Mm, tubasaba ko badufasha kureba niba bashobora gukora ubwo bushakashatsi kuko abaterankunga hari iki kintu cyateye mu bantu bati "Mm, niba abantu ari benshi ubwo birakwiye ko bitabwaho mm.
ubwo rero ni ukuvuga ngo imitiriyo dushakisha turagerageza n'ubundi ampasa mu rugendo ikibazo twahura nacyo ntitukirengagize dushyiramo imbaraga tukagerageza kugikemura n'aba batangiye kutwumvura mubwira uti nari mbonye wenda nka- nk'abana babiri nkeneye kubafatira ubuhamya nkeneye iki ariko nabyo iteka bikagendera ku kintu ki- kivuye mu cyuka Mm,
kiri kontire mm, ubwo rero igikorwa tukirimo ni icyo kugerageza kwimenyekanisha kugira ngo abantu babashe kumenya ko icyo kibazo gihari ubwo bigitangira abantu bari bazi ko ngo ni umuntu w'umubyeyi wataye umutwe ujya hahamuka ngo banze kwemera ko abana be bapfuye noneho umwe yabibwiye undi n'undi akabibwira undi ukurikije ko ibintu byabaye kubona umuntu abura abana be bose akabura umuryango akabura ibiki uwo utakuza aravuga ati ubwo nibyo birumvikana turacyarimo urwo rugamba rwo kugira ngo ikibazo kibanze kimenyekane kandi gishamikiyeho n'ibindi byinshi umuntu atakwirengagiza hari nk'umwe muri abo bana bavuye i burundi yaraza ageze ino abatwaye ibintu by'iwabo bamubuza amahoro baramujujubya kubera ko ubwo urumva nta abene nk'abo b'indandi ntiba bifuza nuko hazagira uboneka mu muryango bakekera ko yaciye byose ni ibintu umuntu agerageza kugenda amanazinga ariko dutera udutandwa mwamaze kutumenyera urabona mwatumenya ijwi rya amerika ni radiyo yumvikana ahantu henshi abantu benshi barayumva nkaba nizera rero ko buri hari intambwe nabyo biri buduteye muri urwo rwego rwo kwimenyekanisha wasobanurira abantu gute ni mbese kugira ngo ube umunyamuryango ugomba kuba uri umubyeyi wabuze umwana n'ibindi byangombwa bikenewe ni ibi
oya ntabwo ari ngombwa kuba umubyeyi wabuze umwana kuba umunyamuryango bisaba kuba wumva koko icyo kibazo kiguhangayitse ukavuga twifatanye n'abandi turebe icyo twakora cyane cyane iyo hataboneka ubushobozi hariho imirimo myinshi ikorwa bitagombye amafaranga wenda bigasaba ayatike niba ngomba nko kuvanga gisenyi umuntu akaba yaguha amafaranga ariko akaba azi ko yizeye ko nugerayo cya kindi karimo gukorwa kiri bukorwe kuba umunyamuryango mbese ntibisaba koko ku mutima ko wumva ufite ishyaka ryo gufatanya n'abandi gukemura icyo kibazo ubundi ukandika ukandikira uhagarariye umuryango bikigwa mu nama batumiye niyo abona bifite ibisobanuro nyine bikwiye ariko ntibigomba kuba warabuze abana birumvikana ko iyo wabuze abana noneho biba bifite akarusho kuri baranuba riraye riba ruwariraye nibyo radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ijwi ry'umubyeyi utihebye beatrice mukamurindwa niwe turimo tuganira kuri telefone dufite ndayiziga ndayiziga wiriwe mwiriwe akabazo kawe
akabazo kwanza nagomba manze mushimire kw'iryo shyirahamwe yasizeho ryo gushakisha abo bana ariko none ikibazo cya mbere ko twabaza aravuga ni ku araca ni kwimenyekanisha by'ibanze none ntiturasobanukirwa neza kubera hari uwamubagije ko none hari aho hari aho hari aho leta yoba yariyandikishije muri leta yoba abizi ategome mu nyuma ngo ni kwimenyekanisha ariko nagomba mbaze ikibazo kindi ko ari kwimenyekanisha hari aho atekereza kuzoterereza leta ikamufasha ibyangombwa bikwiye bikomeye yaho n'ibihugu bibanye afite kwinjirayo gushakisha abo bana konzi batoba bari aho mu rwanda byonyine ye ndayiziga urakoze noneho duhamagare tabaro tabaro wiriwe
wiriwe neza akabazo kawe
ikibazo cyanjye ndashaka kubaza uwo mutumirwa
ye komeza komeza tabaro
ndashaka kubaza uwo mutumirwa uburyo ubushakashatsi bakora mu kubura kw'abo bana ko baba kenshi baca ku mipaka kandi rimwe na rimwe usanga hari ababa bafite n'ibyemezo ariko hashira nk'igihe ukumva ngo umwana yabuze kandi haba hari nk'inzira ifatika yagiye anyuramo niko se tabaro abo bana uvuga ni ababuranye n'ababyeyi mu gihe cya jenoside cyangwa ni abandi bandi uri kuvuga
ni abagiye baburana n'imiryango yabo mu gihe cya jenoside
ye urakoze beatrice uyu ndayiziga mu magambo make mbese aravuga ati leta ibafasha gute hanyuma tabaro nawe ati abo bana bazimira bakanyura no ku mipaka bafite ibyangombwa byo mukora ubushakashatsi gute wabasubiza iki
ububazi bya leta leta twarayandikiye inzego zose zibishinzwe nyinshi n'ibyo byo kuvuga tububanyi n'amahanga nabyo twarabitekereje kuko ntabwo nayo mpamvu twifuzaga ko ikibazo kibanza kika umushinga ubanza ugashinga imizi mu gihugu turimo kugira ngo n'igihe uzaba ugomba kuvuga uti ngiye ugande n'urugero ugenda uri intumwa ya leta woherejwe n'ububanyi n'amahanga cyangwa byagiranye imishyikirano hagati ya za ambasade kugira ngo bakorohereze ubwo bushakashatsi bugomba gukora muri icyo gihugu babashe kurekura abo bana ni ukuvuga ngo kuba nanone tutaramenyekana neza baduhaye ibyangombwa nibyo ari uko gusinyira ibyangombwa burya mu myumvire y'abantu n'abafite ikibazo ubwabo ntibarabasha kubitinyuka kuko ntibazi icyo bizatanga bashaka ko abantu bazajya babasekera batazi n'ikintu batizeye icyo bizageraho ariko leta yo na n'ubu turacyakomeza kwandikirana nabo gukora za kontakite zose kugira ngo turebe ko bizageraho babasha kubisobanura bati ibi bintu koko bikwiye kwitabwaho mbese bajyaho n'ingengo z'imari zituma ibyo bikorwa bibasha gukorwa kuko kugeza ubu turacyakorana n'abakorerabushake uza wenda akaba yaza akabyumva cyangwa ntabyumve si kimwe n'igihe haba hariho sitisiri ihamye ifatika uvuga uti mbese ni nk'akantu k'akaveyeze tucanye kugira ngo umuriro ntuzigere uzima ariko twizera ko mu gihe kitari kirekire tuzageraho tukabona inkunga igaragara ituma tubasha kubona abakozi b'inzobere bihagije mu nzego nyinshi no kubasha kubona ubushobozi bwo kuvuga ngo niba natanze kujya aha ndabasha kujyayo ntagombye gutegereza ko hari uzampijana ejo hari uzampicumi hari uzampa makumyabiri gutya
hari na yego komeza
kuri tabaro igihe cya jenoside abantu bacaga ku mipaka sinzi niba harimo byo gusaba ibyangombwa nzi ko hari nk'abana benshi bagiye bajya mu bihugu bya kure za australia za canada bagiye baterurwa mu nkambi cyangwa n'umugiraneza muri icyo gihe byari ubugiraneza asanze akana kararambaraye ahangaha iruhande rw'intumbi ya nyina cyangwa kari konyine nta muntu ugafite muri abo banyamahanga agaterura agahita akajyana ibyo byabaye ugira neza ko yatumye kadapfa uwo munsi ariko tukaba twifuza ko yakuzuza ya neza yagize agafasha gusubira ku nkomoko yako akakagumana cyangwa akakagarura ariko nibura umwana akamenya aho akomoka akamenya n'abakomokaho niba hari ukiri umupaka rero sinzi niba avuga ibyo bya kera cyangwa niba avuga iby'ubu ngubu ntabwo ibyo nabisobanukirwa yari yavuze ngo ni nanjye nari namubajije nimba hari itandukanirizo avuga yuko ari iby'aba bana n'ubundi batandanye n'ababo mu gihe cya jenoside niko yavugaga kuri telefone dufite na benjamin benjamin wiriwe
mwiriwe mwiriwe akabazo kawe
ndamukiriza umutumire yego arakumva
jya nagira mbaze mu ntango yatubwiye yuko ishyamba ryabo ishyamba ryabo ryishinze kurondeza ababo bazimiye mu gihe cya jenoside yego ibyo ni byo avuga kandi ndamushimiye kandi n'imana imufashe manda cyane cyane numvise yuko ashyira imbere imana ikibazo kibazo afite se n'ikindi none wewe hariho abana biwe baba barazimiye nimba barazimiye naho kugira ngo baboneke byagenze gute yoduha ubuhamya bw'ingene abo bana yabarose ikindi nacyo benjamin benjamin mbere y'uko ukomeza ahangaha icyo kibazo twari twakivuzeho nibyo yabuze abana batatu n'abisengeneza babiri bose uko ari batanu nta n'umwe arabona
ikindi kibazo nacyo yego none iyo umwana azimiye dufate azimiriye hiyo mu rwanda agatajya mu bindi bihugu bya kure afite uburyo buwe bwo kugira ngo ashinzwe kugira ngo uwo mwana amurondere cyangwa akorana n'iperereza agiye kugira ngo umufashe kubarondera
urakoze benjamin
ngaho murakoze ye beatrice nubwo ibi ngibi wari wabivuze ndumva hari abantu bamwe batashoboye gukurikira wakongera ukabishimangira kurusha icyo gisubizo ntanze
nta perereza dukorana naryo ni ukuvuga ngo turashikora sansibirizasiyo ubukangura babyita mu cyanya mu kinyarwanda ubukangurambaga abantu icyo kibazo ko ari ikibazo kiremereye kuko usanga hari nk'umubyeyi wirereye umwana amufashe gutya ari mutoya mu mutwe baravuga ati uyu mwana ni uwanjye rwose akumva nta n'umuntu yamuha nagiye mbona ubuhamya bw'abantu bambwira ko bakiri batoya nk'iyo abantu bavuga ngo kubarurire biraje kubashaka birukankaga bakajya kubahisha ako kana akumva arakikundiye akumva arashaka kukagumana ntabwo rero uwo mubyeyi wagira utya ngo umubwire ngo ku ngufu ngo zana uwo mwana si uwawe cyane cyane nk'uko muri uwo mubivuga nyuma y'imyaka makumyabiri n'ibiri bisaba nyine ko tubona ukuntu tugenda dusobanura ubu turi mu mahugurwa y'abakorerabushake ukuntu tugenda dusobanura ko umuntu utazi inkomoko ye ari ikintu gikomeye cyane cy'igikomere gishobora no kuzazamo ingaruka nyinshi zaba muri ruskoruriye byaba ku mubiri inkweto ikurikiye ibiganiro bisobanura ko ushobora no kugera ukarwara indwara zose zinyuranye kubera icyo kibazo bikaba kimwe no kuba utazi umwana wanjye yarapfuye cyangwa ariho byose ni ikibazo abantu basa nk'aho bashaka gufata ko cyoroshye ariko gishobora kugira ingaruka nini ku muntu no kuri sosiyete abo mu bana abo mu mushiha abo mu bana bakubona nk'umuntu udashobotse cyangwa ukaba wagera ukajya no mu biyobyabwenge kugira ngo wo kongera kumutekereza ku buryo rero ni sansibirizasiyo dukora ku banyarwanda ubu turacyifashisha n'ububyumvise arabyumvise turacyifashisha iyo filime turacyifashisha turatekereza kuzajya tujya ku mirenge tukavuga tudufashe nk'imirenge itatu muri rubavu kuko kuri terenti tuzahera muri rubavu kuko ariho dufite icyicaro tukagenda tugenda gahoro gahoro mu midugudu mu tugari ndetse za siritire adiminisitirativu uko zigenda zirutana dusobanurira abantu tubaha ubuhamya aho bishobotse tukerekana n'iyo filime bakabona bakiyumvira mbese ako kababaro uwahuye n'icyo kibazo afite ku buryo twizera ko nyuma yo kuba basobanukiwe wumva ari muri iyo muri iyo situwasiyo azaza akavuga ati nanjye nabuze umwana abana bo kugeza ubu barigaragaza rwose ko nkeka ko ibyo babaho binyuranye n'ibyacu mu utazi icyo ari cyo burya biba bigoye noneho rero ubwo mu myumvire yanjye no mu byiyumviro byanjye numva ko igihe tuzaba dufite amarita abiri aturuka hirya no hino ku misozi yose mu ngo zose tukaba twagerageje gukora ku buryo abantu habamo desante ku buryo uvuga uti nta muntu utarabimenye ko iki kibazo gihari utashatse gusubizwa ntiyasubije ariko mu iterambere tuzagenda tuzajyana n'ababashije kubyumva nta nta gahunda yo gushyiraho abantu ingufu kuko waba ushaka gutera ibindi bikomere ubwo rero ayo marite yombi niyo mvuga ni icyo gihe hagati aho n'imfashanyo zizaba ziboneka ayo marite yombi hazabaho ubushakashatsi bwimbitse bwo kugira ngo umuntu abe yareba ati uyu aravuga ko umwana we wanjye yamuburiye mu ruhango hariya hari umubyeyi uvuga ati nanjye uyu mwana namutoraguye mu ruhango wenda aba bantu nta kintu baba bahuriyeho ubushakashatsi bukorwe tukaba ari nka bazi dedone irimo ababuze n'ababashaka ku buryo umuntu aba azi aho ashakira atari ukuvuga ngo namenya nyura he namenya ntera he nicyo kintu cy'ibanze twumva tuzaheraho kuko nk'ubwo n'abo ngabo turimo tugenda tubona gahoro gahoro iyo twabashije kugira ibiganiro tugira nk'uku nguku nabo turabafite ariko ntibihagije kuko tutabona lisite egisitive ahantu hashoboka hose kuba haragiye haburira umwana haragiye haba umubyeyi hirya hino ibyo ni byo twizera ko mu rwanda nibimara gutangira mbese abantu bamaze gusobanukirwa bumva ibyo ari byo icyo gihe umuntu yaba ashobora kuvuga hamwe n'inkunga zizabagenda ziboneka buhoro buhoro ati turebe ko hari ikindi gihugu twakurikizaho abanyarwanda ntaho batageze ariko rero nk'uko sinzi wabivuze karati ahabaye intambara hose birahaba ahabaye intambara hose birahaba ahabaye biriya za tsunami habaye ibiza hose bibaho kenshi niko se beatrice kuva watangiza uyu muryango hari icyahindutse mu myumvire y'abantu mbere watubwiye yuko bakwitaga umusazi umuntu wahahamutse umuntu wahungabanye utemera ko abana be bapfuye ubu ngubu hari ikintu cyahindutse mu myumvire y'abantu babona uri umuntu noneho koko muzima
yewe abo tubashije kugeraho kuko urumva ntitwinjira mu ikintu kirambuye no kuvuga ngo twakoze nk'igiterane cy'abantu ibihumbi icumi twababwiye bagiye bose babyumvise ariko abo tubashije kugeraho cyane cyane twifashishije iyo filime navugaga yitwa akamu k'umubyeyi ufite icyizere iyo filime rero abashije kuyibona abenshi nyine bagwa mu kantu ukabona mwatangiye kwibaza ati yewe baba we ubwo se wa mwana wa nari narabyaye muri batisimu wasanga nawe ari ahantu karumuna kanjye sinagahanga atekereza tudushyize mu kibazo gikomeye no mu mwenda ukomeye uwo nta muntu n'umwe wari wayibona kandi nayerekanye ahantu benshi usibye ko bari mu mu tugurupe dutoya karenze abantu magana gusa hamwe aho twerekanye hari benshi mu kigo cy'ishuri hari nk'abanyeshuri magana ane ariko nta na hamwe nta n'umwe wari n'ibyo byangombwa mvuga babimpaye ariko bamaze kuyibona ubundi barimo bavuga ngo kuruwa ruje irabikora ngo ariko uwamaze kuyibona wese ahise avuga ati yewe ahubwo reka tugire dushyireho akeza
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga ababyeyi bayobewe irengero ry'abana babo mu rwanda kubera intambara na jenoside ni uko umubyeyi umwe beatrice mukamurindwa wabuze abana batatu n'abayisengeneza babiri bose hamwe uko ari batanu harababona ashinga umuryango ijwi ry'umubyeyi utihebye niwe turi kuganira rero kuri telefone dufite jean dodieu ari i kigali jean dodieu wiriwe
biriya neza akabazo kawe
nk'inyunganizi ndimo gutanga kuri uwo mumama mu by'ukuri yakoze ikintu kizima kandi cyiza gifite n'icyo twakwita nk'intumbero nzima mu banyarwanda bityo rwose rwose iri jwi rya amerika ryumvirana n'abantu benshi cyane hano mu rwanda mu by'ukuri hari n'abantu bari kwetinga bamusabira hirya no hino uburyo bw'inkunga bufatika ama minisiteri nayo akabyumva kuko icyo ni igikorwa gikomeye cyane kandi noneho igikorwa gishobora kuba buri muntu uwo ari we wese yakibonamo bityo rero rwose uwo mubyeyi ngira ngo mushimire kandi noneho rwose nsaba n'intwererano ahantu hagiye hatandukanye rwose ko urumva ko haracyari abavoronteri mu bantu bakorana kugira ngo nabo bajye babona n'ako kantu kugira ngo byibura babone motivasiyo kugira ngo bagende bajya hirya no hino kugira ngo babashe kuba bahuza abo bana bahuye n'imiryango hirya no hino bityo rero ndumva ko rwose uwo mumama mushimire cyane yagize igitekerezo cyiza kitapfa kugira na muntu uwo ari we wese ni ukuri rwose ndamuhereje rwose icyo nakwita nk'icyubahiro kubw'ibyo yakoze kabisa ni byiza cyane ye jean dodieu urakoze
urakoze cyane duhamagare na george george wiriwe neza yego ikibazo cyawe
ikibazo njyewe bashaka kubaza uwo mubyeyi uba yarashyizeho inimero kugira ngo hagize uwumwumva nko ku iradiyo cyangwa yumva ati hari ishyirahamwe ribigejwe gutora abo bana kugira ngo amutore byoroshye nimero ya telefone yego
ikindi nacyo hagize n'umwana avuga ati ngewe ku by'ukuri ndashaka gutaha mu gihugu mbonane n'ababyeyi banjye ariko nta buryo mfite bwo gutaha hari icyo bategura kuza bafasha abo bana ibibazo byanjye ni ibyo ari umwana wabuze ababo gute
dufate nk'uko bavuga ko babuze abana ababyeyi babuze abana cyangwa abana baburanye n'ababyeyi umwana akagira ati ngewe ku by'ukuri ndi kure y'igihugu nashaka gutaha ariko nta buryo mfise hari ibyo bateguye kuzobafasha nk'ukuntu nk'uko bishyitse ye george urakoze
nawe nawe murakoze beatrice jean dodieu yaguteraga inkunga gushima cyane george wati ndashaka nimero ya telefone yawe hanyuma ati umwana ushaka gutaha mwamufasha gute
ye yakoze joriji jean dodiye kudutera inkunga naho ushaka nimero ya telefone numva ibyiza nama y'umushinga kuko rya kenshi simba ndino nayo yayishatse nayimuha ariko ndaza nkamara igihe gito mbashije kumara nk'udutewe nyine n'ibyo bibazo by'ubushobozi umushinga rero ufite telefone kuri mtn ni zeru karindwi umunani gatandatu mirongo ine na rimwe mirongo icyenda na gatanu makumyabiri na karindwi
ye ubwo ngubwo ku muntu uri mu mahanga ni magana abiri na mirongo itanu guteranyaho magana abiri na mirongo itanu karindwi umunani gatandatu kane rimwe icyenda gatanu kabiri karindwi
kuri tigo ni zeru karindwi kabiri umunani zeru rimwe mirongo icyenda na gatanu makumyabiri na karindwi
george ndizera nanone ko yakurikiye ubwo ni uguteranyaho magana abiri na mirongo itanu ku muntu uri mu mahanga hanyuma karindwi kabiri umunani zeru rimwe icyenda gatanu kabiri karindwi izo rero nizo nimero z'umushinga beatrice
karame izo nizo nimero z'umushinga izo nizo nimero z'umushinga ye none se iyo udahari wagiye mu bubirigi kuko ubu ngubu turi kuvugana uri i kigali uri mu rwanda nako sinzi niba uri i kigali mubabarire ariko uri mu rwanda iyo udahari izi nimero z'umushinga utanze hari umuntu uba uhari uzitaba
hari umuntu uzitaba n'ubu usigaye yitaba ye hari umuntu uzitaba nyuma bitewe n'icyo uhamagaye ashaka akamenya uwo amwoherezaho yego
cyangwa nandi bakantereka ndi kugira ngo numve iyo ari ikibazo kidasanzwe kitamenyerewe nkababwira uko numva twabigenza
noneho rojojo nizeye nyine ko yumvise izo nimero yazanditse n'abandi ndetse bakaboneraho hanyuma George yongera abaza ati umwana uri mu mahanga ushaka gutaha mu rwanda hari icyo mumufasha
ubwo byaterwa n'umwana kumufasha ko nakomeje kuvuga ko natwe tudafite imfashanyo ariko kumufasha ese ni umwana utazi aho akomoka cyangwa ni umwana uzi iwabo ariko akaba yarabuze uko ataha icyo gihe hari minisiteri ishinzwe gucyura impunzi sinzi niba hari nk'impunzi cyangwa niba hari nk'umuntu wari wa ariko ubwo ni nk'impunzi ubundi minisiteri ishinzwe gucyura impunzi icyo kibazo iragikora kuko cyane cyane abo twibandaho ni abo ngabo bazimiye badafite n'ubushobozi bwo kwimenyekanisha akaba kubera ubuzima arimo hari impamvu nyinshi zishobora gutuma atabasha kwimenyekanisha ariho na byamugwa nabi abamufite basa nkaho bamugize umucakara wabo nabyo ntitubyirengagize biriho ubwo rero uwo nguwo kubasha kwigobotora no kubasha kwimenyekanisha ngo aha n'aha ngo ndaha ngaha ibyo ni ikibazo ariko iyo ari umuntu wizi ko ari umunyarwanda akaba yifuza gutaha icyo ni ikibazo ubundi kirebwa na minisiteri yo gucyura impunzi yadusobanurira neza rero niba hari uwo atekereza cyangwa niba ari nk'urugero nka kade sipesi yatekereje gusa ariko niba hari uriho ufite icyo kibazo ko hari aho nagiye nyamasheke umubyeyi aza kutubwira ukuntu umwana we ari muri congo banandikirana ariko ngo yabuze uburyo bwo kutaha tubagira inama rero y'uko tubagira inama y'abaje batugana y'uko yareba ushinzwe imibereho myiza mu kagari cyangwa mu murenge rero bakamufasha ukuntu bareba uko babasha gufasha uwo mwana we gutaha
ijwi rya amerika yego yego yego ubwo george ndibwira yuko nk'uko ubimubwiye hari umwana azi yazaterefona ziriya nimero noneho akabwira uyu muryango ijwi ry'umubyeyi utihebye iby'uwo mwana noneho mukarebera hamwe neza uko bikwiye ijwi rya amerika dufite kuri telefone jerome jerome wiriwe neza
mwiriwe neza akabazo kawe
jewe ni ngaho bujumbura nagiye ntange igitererano bwa mbere bwa mbere hoho mbanje guteza uwo mubyeyi yiyumviriye icyo gikorwa gishimishije nk'uko kose hama nkabandanya mboga ababyeyi batakaranye n'abana babo ko babandanya bihangana kuko amagume azana byinshi bwa kabiri naho nari mfite akabazo gatoya yego
ko uwo mupfasoni yavuze yuko bariko barimenyekanisha mu minsi ya mbere nibamara kwimenyekanisha ni ubuhe buryo bategekanya bazofashamo iyo miryango yaburanye kugira ngo basubire gutorana
ye jerome urakoze
urakoze namwe duhamagare na dewo noneho beatrice abasubirize rimwe dewo wiriwe neza dewo
mwiriwe akabazo kawe yego ndabumva mu ijwi ry'amerika yego akabazo kawe
yego ahubwo nagomba kubanza ubwa mbere wo gukeza uwo mubyeyi kuri icyo gikorwa yatanguje Mm, reka tuvuge duce imana nimuhezagire cyane kuko yari yakoze igikorwa cyiza mm,
hanyuma gato nagomba ese n'uwabaza cyangwa nunganira mhm,
ndumva yaratanguje igikorwa cyiza cyane mugabo rero nagomba kuvuga nti none icyo gikorwa ko yavuze ko ari ukwimenyekanisha ikintu mbona cyoba cyiza kugira ngo noneho arushizeho ku- kwamamara cyane mu gihugu cy'u rwanda cyangwa n'ahandi hirya no hino mm, ndabona amengo iyo iyo filimi yiwe yavuze yatumye abantu bakunda icyo kigo ciwe kandi bakihutira kuza kukiraba yoyikwiragiza mu mpande hirya no hino kugira ngo abantu barushizeho kuyiraba nka kujya baraba amafilime yandi asanzwe y'aba- y'abagiteri runaka mm, hanyuma noneho barushizeho kubikunda kandi icyo kigo ciwe benshi bahurumbire kuza kukiraba mhm,
hanyuma ndafite akabazo none ko numva yatanguje igikorwa cyiza afitaniye imigenderanire imeze gute hagati yiwe na magi kuko natwe mu burundi turafise umukenyezi ya- yihaye inshingano nk'iyo mhm, n'ahatoroherejwe gukora ngo nk'uko bikwiriye mugabo aho ari hose n'ubu ariko arakora turabizi kandi turanabyumva mm,
hanyuma ikindi naco nagomba kubaza mbega nk'ubwo rwaruka yegeranya abamaze kugera mu bigero byo gutangura amashuri mbega hariho ukuntu ariko arategura ku buryo ari- ari- ico kigo kiwe kizobigisha
ye urakoze cyane deo egome Mm, nu- hanyuma kandi kandi agomba kubaza kuri iki kijanye n- ndabona yatanguje uwo mushinga inyuma ya jenoside eh,
none nk'abo inyuma ya jenoside n'ubu aguma abakira
ab'inyuma ya jenoside ni ukuvuga bo mu rwanda nk'abana ura- eh, nko mu rwanda cyangwa mu bindi bihugu murabona nk'ibi bihe turimo mu burundi wacu urabona ko amakirize turimo mwese murayibona Mm. ariko Arushijeho deo kuguma akora icyo gikorwa yego deo nagira ngo twumvikane gato ntabwo ntabwo uyu muryango ari ikigo nk'icya magi cyakira abana ah, ah.
Eh, non oya ahubwo wo ni umuryango ushakisha abana babuze ababyeyi babuze noneho rero ukagerageza kubahuza uyu muryango wo nta kigo ufite cyakira abana
baba murakoze Ye.
yego ne- neho rero nago ncagaruka kuri aka kantu gatoya yego
biraboneka ko ni umubyeyi w'impuhwe Mm,
none tugarutse ku ka kabazo ariko arategura iki ikindi kandi kugira ngo noneho aba bana barushizeho kuguma baronka ukuntu babaho mu- imbere y'uko batarabona n'imiryango yabo ye deo urakoze cyane bamenga cyofashe ye urakoze cyane deo
saba saba namwe imana ibahezagire yego nawe beatrice jerome rero na deo wabasubiza iki babajije utubazo twinshi
jerome yabazaga ngo uburyo dukoresha kugira ngo iyo miryango izabashe kuhura dufata ubuhamya bw'aba- aba- icyo yavuze ati nabuze umwana wanjye dufata ubuhamya bwe tukagenda dukuramo ingingo zatuma umuntu abasha kuzamenya aho uwo mwana yaba aherereye uko yitwaga aho baburaniye abo bari kumwe kuko hari nk'igihe umwana mushobora kuba mwari kumwe ukagira gutya akagucika ariko akajyana n'umuturanyi mwari kumwe hari utuntu twinshi tugenda tubabaza noneho ikindi dukurikizaho ni ugukora uko tu- gushakisha uburyo tu- dutanga- twamamaza ubwo buhamya bw'ababyeyi ariko muri filime ntabwo ibintu byose byabasha kujya muri filime ariko ibindi turiho turategura gukora akaburoshire dukusanyirizamo ubuhamya bumwe na bumwe kugira ngo abantu babashe kugira kumenya icyo kibazo ko gihari n'ufite kuba yatanga amakuru ayatange ariko cyane cyane nk'uko nigeze kubivuga mu kanya kashize icyo dutekereza kuzageraho ni lisite irambuye irimo ababuze bose lisite irambuye irimo abashakisha bose ubu ni amalisite abiri noneho ayo malisite akaba ari umuntu azajya agenda akuramo ingingo ahuza kugira ngo abashe kubonera ababuranye eh, kubabonera ababo Mm,
naho deo rero yavuze ibyo gukwirakwiza iyo filime filime twayikoze mu bushobozi buringaniye dufite Mm, nk'amateleviziyo ntiyemera kuyakira ariko ubundi ni filime ikoze neza ariko iri kuri yutube iri kuri yutube ni uko ibyo bi- biransaba kureba filime zayo kuri yutube mm, ariko u- wanditse ngo filime ya mukamurindwa beatrice niyo ihita iza nta yindi iriho ye ubwo Eh, ni ubwo rero babasha kugera ku- kuri interineti deja barashobora kuyirebera kuri yutube Mm,
ku byerekeranye na magi nawe nigeze kujya kumureba mu ruyigi agihari mhm, ariko nawe naratangiza umushinga kuko bambwiraga bati yakira abana baje bamusanga nk'uko babisobanuye ntabwo ari kimwe cyane mvuga nti ntiyabura uko yaba hari nk'abafite bacu b'aba- b'abanyarwanda ari gushakisha abanyarwanda ubwo magi turavugana abakozi be turavugana tugirana amasezerano y'ibyo bari kumfasha ariko muri bwa bushobozi buke navugaga sinabashije kubikurikirana rero noneho nawe ntahari ariko n'ubundi numvaga ntekereza kuzamureba hano mu rwanda tuba- tujya duhura mu ibyo by'amashuri by'amamba wabisobanuye ntabwo ari ikigo ki- cyakira abantu ngo kibashyire mu mashuri kandi bose barakuze ariko turiho muri aka kanya tutarabona ibya- ibyangombwa byo kubafasha natwe baraduhangayitse kuko kujya kubwira umuntu ngo ndimo ndagushakira ababyeyi kandi yaba uraye baravuga mu kinyarwanda ngo iyo ari u- amatwi y'u- ya- ubunwa bwambaye ubusa ntibukurwa mu matwi sinibukumuka neza Yego.
ariko natwe biraduhangayitse kubona badafite uko bariho Mm.
turakora ubuvugizi hirya no hino aho tubasha kwi- kwitanga kugira ngo turebe ko twabonera nk'amahugurwa twababonera ariko mu- muri action plan yacu twakoze ibyo byose duteganyamo ibyo twafasha abo bana udushinga dutoya duciriritse turamutse tubona imwe- i- inkunga yo kubikora ni ukuvuga ngo byose biragenda bigaruka nanone kuri ya nkunga kugira ngo tubashe kubafasha ariko umwanya tutarayibona hari abantu bagiye bafite ibigo bito bito tuvugana n'icyo kigo cy'urubyiruko hazaberamo filime ejo mbwire niba utabatwumva bazabishobora bazaze kuyireba kizaberamo iyo filime ejo naho bafite ukuntu bajya bagira amahugurwa urubyiruko ubwo naho ndi mu- muri kontakite nabo kugira ngo babanze nabo banatumenye bamenye ibyo turimo ariko n'ibyo bashobora kugeza kuri abo bana bi- bi- biciriritse biri mu mu rugero rwabo bazabashe kubageraho abenshi ntibabashije kwiga nibyo ariko uri muto ugomba ko afite imyaka makumyabiri n'ibiri n'igice hafi n'igice Mm.
ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mugisha nawe ari- arategereje kuri telefone nagira ngo muhe akanya gato cyane kubera ko iminota irimo igenda mugisha wiriwe
niriwe niriwe amakuru yanyu ni meza akabazo kagufi cyane kubera ko igihe kiragiye yego
ni ukuri akabazo kanjye nashaka ku kubatera intege by'ukuri ku gikorwa bariko barabandanya bakora bafasha eh, imigwi itandukanye nkaba ntera kamo mu gihugu cy'u Burundi naho kuko ah, abacitse ku icumu ah, imfubyi abatagira shingwe na rugero ni benshi bashobora kugira icyo bagarukirako icyo basuhuza icyo bagira imigambi kugira babone imibereho yo kubaho eh, niko kajambo noterera muri iki kiganiro mugisha urakoze cyane
nuko nuko murakoze namwe beatrice akajambo kagufi cyane ko kwanzura dushigaje amasegonda mirongo itatu gusa
ni ukuri ndabashimira cyane mu ijwi rya amerika urubuga mu mpaye umwanya urambuye wo kubasha ku- kuvuga iby'umushinga natangije no kubasha gusubiza ibibazo abantu bamwe na bamwe bibaza nk'uko nabivugaga nzi ko ari radiyo yumva n'abantu benshi ubu ndabizi neza ko ha- hashobora kuba yikubye kabiri nibura kabiri abantu bari basanzwe bazi umushinga bashobora kuba bikubye kabiri bikaba rero nayo ari intambwe igaragara ikomeza kugira ngo tubashe ku- buhoro buhoro kuzagira icyo tugeraho muri iki kibazo ki- ki- twiyemeje kugi- gufatanya n'abandi gukemura beatrice mukamurindwa nanjye ndagushimiye cyane nibutse abo turi kumwe mu gusoza ko washinze umuryango ijwi ry'umubyeyi utihebye cri du coeur d'une mère qui espère kubera muri jenoside watakaje abana batatu na bisengeneza bawe babiri bose uko ari batanu nturababona ako gahinda rero iyo ntimba idashira ku mutima yo kutamenya irengero ry'abawe usangiye n'abandi nibyo twaganiragaho muri iki kiganiro muri isanga inshuti zacu mwese ndabashimiye cyane kandi mumfashe dushimire byimazeyo beatrice mukamurindwa maze rero mukomeze mugubwe neza n'ibiganiro bya radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika murakarama